isa miidhatirraa hanga rifeensootti hir'ina hin agarree nafasii tokkotti bareedinni namaa tokko itti malee suuraa moonaaliizaa biyyooniif taate malee hunda qaama sii uumaan wal qixeesse isaan kopha faarsarraa caalchise hunda qaama sii uumaa wal qixeesse isaan kopha faarsarraa caalchise. waadhaalee isaa miti handhuguuma deema muuda guuttoo isin yooniif bareeduma qeensarraa eegaali walumaa galattu miizaanaa miidhagaa adda akeekkattu hunda qaama sii'umaa wal giteeyse isaan kopha faarsarraa caalchise. Kaamasi hundaa uumaa wal qixeesse isaan kopha faarsarraa caalchise. Hir'isee burcuqqoo muddeenee si sonsa. Taa'aa fi randisii baay'ee dinqisiisa. Lamaan kun tuutasi kan mirgaa fi bitaa gaafa jiibootaati qarrisoo fakkaata. Hunda qaama sii uumaan wal qixeesse isaan kopha faarsarraa caalchise. Kaamasi hundaa uumaan wal qixeesse isaan kopha faarsarraa caalchise.
Walleen dhageessan kan Kadir Sa'iid ture hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya weellisaa Kadir jireenya baqattummaa waggootii dheeraa Afrikaa keessaa booda dhiyeenya kana as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufee jira. Kadir Sa'iid gaara mul'ataa iddoo Watar jedhamutti dhalate umriin isaa amma waggaa 52. Minisootaatti bilbiluun kan haasofsiise jaallanneedha gara weellisuutti attamiin akka seene ibsuun eegala weellisaa Kadir Sa'iid.
naannoon itti dhaladhetti baadiyyaadha sirba aadaa kanaatu shaakalamaa sanaan dura looni beeladaan tiisaa ture ishiin booda immoo utumaan lakkumaan guddachaa dhufuuni sirboota alii birraa kanaan haalaan dhageeffachaa ture bara san keessatti utuun baddaa gaara mul'ataatti garbuu haramuuti alii birraa kana wallisu sirbuma alii birraa kana laalee tumaan achumaan sirba aadaatiin sirbaa waan hin tureef hamileen sirbaa na keessatti bulaa dhufe jechaadha.
Wallee alii birraa akka dhageessu kaaseeta bitattee moo reediyoo moo maalidha?
bara san keessatti kaaseen hin jiru teephiilleeni warruma waa qabuutu bitata malee akka ammaa kanatti biyya keessan facaane reediyoon dhageeffadha reediyoo isa birqee jedhan tokko kan durii nama tokko tokkotu qaba beektaa galgala yeroodhaan horii galcheen fiigee bakka san taa'een dhageeffadha galgala harar irraa dabraa bara san keessatti Abubakar Muusaa, Shawal Mangistuu, Abdii Muhammad yookaan Abdii Qophee warra kanaatu achirraa dabarsaa ture sirba alii birraa kana baay'isan irra kaa'e yeroo san keessatti.
Sirba alii birraa amma hin yaadatta dhaggeeffataa Ni ture.
yaadadha waan ijoollummaati waan irraa fadhuu miti.
Mee jedhime Ansi jaallee yaa lubbuutoo jinkadhee baraan kophaatoo ifi lafa bultaa ribame hawaa. ani hirriba dhabe naimime dawa dawa mulawulaw daranda akkas resibii yeroo sanii san namni akkati itti weellise kana dhaga'e aliuma jechuu danda'a wanti baay'ee na ajaa'ibsiise immoo yeroon si dubbisaa jiru kana barii sa'aatii tokko cireellee akkati hin nyaanne nana mana garuu sagaleen kee isuma sana hedduu galatoomi eh, kadir sirbisii fi kennaa koo uumamaatii kan sila ganamaa jettee yaadda Eh, ganamuma sirbi kun dhiiguma koo keessa jira je'etee akkasittiin amana maaliif weellisaan oromoodha akkuma ati beektutti sirbee sirbaan kan soorame hin jiru afaanuma ifii kana jaalachuudhaaf moo aadaadhuma ifii kana jaalachuuf nin jira jechuudhaaf akka weellisaa warra tokkootitti sirbu yoo ta'e malee wanti guddaan sirbarraa argamu hin jiru garuu kadir sa'idiif sirbi hin beeku ani dhiiguma koo keessa jira natti fakkaata lallabuu danda'uu dhawwaaquu danda'uu barbaachisa beekta kanaaf namni arii lafumaa ka'eetuma sirbuun namatti ulfaata ija jabeessarraa sirbiin fokkisu yoo jenne malee.
Naannoo keetti sirba aadaa sirbaan turee jette waan yaadattu qabdaa amma.
Aadaan kun waa hedduu ammatee qaba beektaa faaruu loonii jira yeroo bishingaan tumamu jira yeroo loon bishaan obaasnu jira yeroo loon galchinu jira yeroo moosaanii tokko sa'a keessaa bade akkam jennee akka loon keessatti yaamnu deebisnutu jira wanta adda addaa kana yeroo jigii yookaan guuza waan jedhan kana walitti qabamanii yeroo hojiin hojjetamu waan jedhamu jiraachuu faaruu adda addaa dhiichisaa jira sirbaa jira kana keessatti waa hedduun waan jiruu fi waan saniin hamma naannoo itti dhaladhee san sirrumatti nu badha jeetiin adda adda.
Baadiyyaa keessatti fedhii kee weellisuu kana fiixaan baasuuf sanbooda maal goote?
Egaa odumaan yeedaloo adda addaa kana kan qonnaatiis kan horii bobbaasuutiis kan horii galchuutiis shaakalaa jiruutiin anis guyyaa tokko raadiyoo kana keessaa sirbuu nafuu waan tokko wanti jiru na keessa bulle maaliif naannoon itti dhisanitti haga tokko dhageettii argachaa waan hin dhufeef gara muuziqaatti akkaan siqu kan na kakaase kan na jajjabeesse waan kana jechaadha.
Gara raadiyoo dhattee weellisuuf carraa argattee taare akka yaaddee turteetti.
Baadiyyaarraa yeroo tokko warri dubara qaban kun dubara kana sirbiin jiru sirbii dhoowwaa jettanii warra manguddootii waliinii walitti buunee turre ammi dargaggeessa ani immoo natti dhaga'ameetumaan sanaan dura harar kana deemee beeku beekta Abubakar Muusaatu jira gaafa sarraa dura harar keessa rabbee raamtaa godhuu fi ka'eetumaan birrii tokkoo fi shantamaan deeman yeroo san hararii fi wata jidduu beektaati. Shofeertichatti himadhee aboo biyya hin beeku mana raadiyoo na bira na buusii jee. Achi fuudhee eessatti na buuse bakka fardaatti na buuse fardi sun haawultii warra atsee durii kana beektaa isa biratti na buuse kun umarri raadiyoon achiiti been dhaqinaan jedhe. Dhaqeetumaan balbala rukutee waardiyaan kanarra jira. Eenyu barbaaddan anjii akkuma amma isin beeknu kana jaalannee gammadaa namoo daandii soraa maalii kana asuma teenyee bifaan hin beeknu sagalee hin beeknu kanaan raadiyoon keessaa isaan beeka baddaa gaara mul'ataa. Abdii qopheen barbaadan jeen. Abdii qopheen hin jiru moo Abubakarii jiraa naan jee. Ol seenee itti himee eessaa dhufte naan jee hoteeliin dhufeen jeeni. Somaalee Finfinnee amma baate oduu galgalaatiin qopheessaa jira amma mana deemteeti galgala walitti deebinaa naan jee. galgala yeroo sagantaa isaa cufatee dhufu odeessinaan jee achi haasaatti seennee sirbanu dhoowwanii ani maqaa manguddoo gandaa kana yoon kissii godhe yookaan yoon dheeraaf dhiyeesse malee dubra kana argachaa hin jiru beekta.
Sirbaaf moo?
Sirbaaf. Kana fuudheen isaanitti amma aboo akkanatti kun manguddoon gandaa sirbanu dhoowwitee kanaaf iyyannaa dhufee isintu mootummaatti olaanaa labsi bahee hin jiru. sirbi dhoowwaadhaa naan jedhanii jennaan ilki sirbi dhoowwaa miti naan jee achi sirba aadaa tokko narraa waraabee stuudiyoo seenes maan bakkuma isaan ta'an sanitti bakkuma isaan oduu irraa dabarsan yeroo duraatiif stuudiyoo waan jangaafa seen arge beekta qarshii godhannaa kennee ani biyyan beeku jedhe amma fuudhee ijoolleetti na kennee ijoolleedhaan makiinaa dirree dawaa deemtu irraa kaayaati achirraa otoobisiin deemee watar bulu waan jiruuf shufeerotatti himaa fi biyyan beeku akka hattuun isinannee jee shiringii meeqaan kishaa qaba yeroo san shiringii afurtamiin kishaa qaba qarshii dhiibama.
Suma hattuu sodaatta.
Isa hattuu sodaadhee kiisha qabadhee deema magaalaa hattuu jira dhaga'ee beektaa otoo hin baadiyaa jiru.
Harka keetti.
Harka kootti qabadhee deema kiishii koo. Achiin booda birrii kudhan inni alaannaan qarshii soddoma barsanitti achi dirredawaa hoggaan dhaqu watar watar watar jedha konkolaataan achi jiru sanuma utaaleen seene gaasiraa konkolaataa keessatti isaanuu natti hin bu'anii namaa jira jee waan hin yaaduuf waan tokko osoon hin bitatiin furnoo takka achi fooddaadhaan bitadhee kara watar qaceellee yeroo laangee dabarree ejersa ruufaati wataritti gaggara gallu galgala sa'a kudha lama ta'e amma Abubakar Muusaa irra keessummaa qabnaa keessummaan keenya Kadir Sayyid Jaaniini sirba isaa dhageeffadhaa jira. Waan ganama kana teeppitti narraa waraabeessanii raadiyoon irra kaa'e galgala. Yeroo yeroo asheetaati.
Iyyaadataa sirbattii ishee jalqabanii. Mee jedhime.
Booda kana jijjiiree sirba muuziqaa wajjin dalage. sababoota amma booda kana akkamiin godhe sin fudhachuu kajeele shagaatii yaa magaale asheetaa kacaale kanattiin jijjiire sirba san beeyte Bara sana yeroo weellistani meeshaan ittiin taphattan maal fa'i?
meeshaan ittiin taphannu miila keenya ga'u ga'u ga'u ga'u lafa dhiitaa sirbinaa beektaa homeen qabnu Ee.
qoreenis hunduu beekadhu miilli keenya yeroo sanitti tolaadha waanuma sirba sanuma uu- uumame fakkaata akkasitti ka utubisi keessa namni guutee jira yeroo sani yeroon dura sagalee koo raadiyoona keessaa dhagaye Atoobisiinis reediyoo sirbisiisa.
guyyaa tokko ija saniin teephi keessaa if dhagaye lafaa ol ka'eesuma wallahi wallahi kun ana ana kun ana ana ana lafaa ka'e kam kunneen boo akkasumatti fireenii qabe namtichi makiinaa warri otoomisii keessa jiru duubaaniin taa'ee jira garagalan akka jiru namni inni rifate bee taa'e naye namni Wan maal balaa maaltu hin musate yani anaa jee ka'een dhaabbadha otoomisii Atoobisiin.
keessa ka'een dhaabbadda maak- maakiraafoonni na gubbaa sibiikatti sirbaa jira beekte Ee.
maaltu maal ta'ee jedhani makiinaa dhaabee namichi amma anaan jee kan sirbu kun akkamitti ani immoo nama baadiyyaati walummata makiinaa keessa jiru kun warra magaalaati mancaan harkaa qaba ammoo gattaa'e mancaan naman diriinii naan jaan usuu dhiise kaan ammaan tana nin dhaabbadha anaan jeen ana ana ana ana beekaa kun ana ana wallaahi ana amantanuu amanuu baattanuu jee amma kirismoo innatti fiigee gattee isii gurbaan fayyaa kan fakkaataa janii ganna teessisanii intalli tokko nama diite isii amma gaasilaa ol ka'ee lallabuu na dhoorkanii intaluma tanaan qabu egalega wallahi anaan jeena Maal siin jettere?
ni kofaan si kofla keessa imimman irraa yaa isii beeyte isa gurbaan fayyaan qabu jedhan aboon tana dhiis konkolaataan sun soo egaama akkasitti wataritti deebi'ee ganama makiinaa jimaa fuudhuutu jira jijjiga irraa kan dhufu ka warra somaalee laandiroobar dur kanaan fuudhee baddannootti deema makiinaa zankooreen ganda keenya biratti irraa bu'e shiringii tokkoon gandi ederaasiruu keessaa si haasawuu si dhageenye akkamitti dhufteen hanjan maal gaashin sirba nu dhorkitanii ani iyyannaan deeme askarri dhufaa jiran jeen gaa wattaaddaroonni dhufaa jiru warri mataa saanaa warra sirba nama dhowwuu harda hin ilaalla ganduma sanuu baruu qabna jedhanii konkolaataa afur fiishkaa afuufee wattaaddarri rasaasa fe'achaa jiran jeen akkasitti uummata cabsadhee dubra naaf hayyaman jechaadha raayilee sillaaseeti.
Weellisaa Kadir Sa'iid hedduu galateeffanna dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii kana torbeetti fufna.